Iyi ni radiyo ijwi y'amerika iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 no ku metero 22 mu rwanda ni kuri fm jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com muri studio muri kubona frederic nkunikije hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma nanjye ndabaramukije kandi mbaha ikaze muri aya makuru ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryatangije inama y'iminsi itatu igamije gushaka imfashanyo y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara ubukene n'ibindi bibazo nk'impunzi yo mu rusenda icyo nasaba aba bayobozi bateraniye i geneve ni uko bogerageza bagakemura ikibazo cy'indero kuko gihanze impunzi nyinshi zo mu ikambi ya rusenda iyo ni imwe mu mpunzi zo mu nkambi ya rusenda ivuga ku bibazo yumva abategetsi bateraniye i geneve bashyira imbere mu biganiro
mu gihugu cya sudani yo mu manuku abategetsi batara bacana uwaka bagiye gushinga leta y'ubumwe
urukiko rwihariye rwo muri pakisitani rwakatiye parvez musharafu wahoze ayobora icyo gihugu igihano cyo kwicwa
mu gihugu cya zimbabwe umutambukanyi wa visi perezida constantino chiwenga yaragirijwe ibyaha byo gushaka kugandagura umugabo wiwe
ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru batagira umupaka riravuga ko umubare w'abanyamakuru bazira umwuga wabo wagabanutse ariko b'abafungirwa umwuga wabo ukarushaho kwiyongera aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye mu kanya ntimujye kure turayabagezaho uko yakabaye
dutanguriye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi Jeffrey
urakoze frederic tuyahere muri pakisitani urukiko rwihariye rwo muri pakisitani kuri uyu wa kabiri rwahamije pervez musharafu wahoze ari perezida w'icyo gihugu icyaha cyo kugambanira igihugu nyine rumuhanisha igihano cyo kwicwa ni ubwa mbere urukiko rwo muri icyo gihugu ruburanishije rukanakatira umusirikare wategekesheje igitugu musharafu arimo kwivuriza i dubayi muri iki gihe yafashe ubutegetsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda icyo gikorwa cyabanje gushyigikirwa n'abacamanza nyuma cyemezwa n'inteko ishinga amategeko ibihe bidasanzwe yatangaje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi nibyo byabaye nyirabayazana y'ibirego yarezwe byagumye kuzarira kandi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho ikirego cyasohokeye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yemerewe gusohoka mu gihugu ngo ajye kwivuza benshi babibona nk'igitutu gikomeye cy'igisirikare inshuro nyinshi ubucamanza bwamusabiye kugaruka mu gihugu ariko atanga ubuhamya ngo azatange ubuhamya ariko akavuga ko atabishobora kubera impamvu z'uburwayi ku kwezi gutangira musharafu yavugiye mu bitaro by'i dubayi ko atizeye inzego z'ubutabera za pakisitani kandi ko zimutoteza
perezida w'igihugu cya sudani yo mu manuko salvakira uyu munsi ku wa kabiri yatangaje ko yumvikanye n'uwahoze ari umukuru umurwi urwanya ubutegetsi ku masezerano yo gushinga leta y'ubumwe yasibijwe akatari gake kir hamwe na rik mashara muri iki gihe ari umunyapolitiki atavuga rumwe na leta barabonanye mu kiringo cy'iminsi irenga itatu ku murwa mukuru juba mu nama zari zifite intumbero yo kurangiza impari zari zatumye hataboneka leta y'urunani imbere y'ikiringo cya nyuma cyari cyatangajwe cyo kwigenekezo rya cumi na kabiri ry'ukwezi kwa cumi na rimwe ivyo vyari vyateye amakenga amakungu kw'ingwano yari gushobora gusubira kwaduka mu kwezi guheze abategetsi uko ari babiri bari bihaye ikindi kiringo cy'iminsi ijana inyuma y'isango ryari yaratangajwe
ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka reporters without borders riravuga ko itangazamakuru rikomeje eh, kuba umwuga abantu bahuriramo n'akaga muri uyu mwaka abanyamakuru mirongo ine n'icyenda barishwe magana atatu mirongo inani n'icyenda barafungwa abandi mirongo itanu n'icyenda bafatwa bugwate iri shyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abanyamakuru riravuga ko muri uyu mwaka aribwo hagaragaye umubare muto w'abanyamakuru bishwe ugereranyije n'imyaka cumi n'itandatu ishize kuko ubusanzwe abanyamakuru barenga kuri mirongo inani bicwaga hirya no hino ku isi abenshi muri bo bavugwa mu turere turangwamo intambara n'imvururu za politiki nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka abanyamakuru cumi na barindwi bapfuye batanga inkuru z'intambara muri Syria, Afghanistan na Yemen mu gihe umubare urutuwe wiciwe mu bihugu byitwa ko birangwamo amahoro. Reporters Without Borders ivuga ko umubare w'abanyamakuru bafungwa bahowe akazi kabo ugenda wiyongera. Uyu mwaka abarenga magana atatu mirongo inani n'icyenda harimo ijana na makumyabiri mu Bushinwa, mirongo itatu na bane bo mu Misiri, mirongo itatu na babiri bo muri Arabia Saudite barafunzwe rero abarenga mirongo ine ku ijana muri abo bazira gutanga amakuru yigenga babinyujije ku mbuga nkoranyambaga
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika umutambukanyi wa visi perezida w'igihugu cya zimbabwe constantino chiwenga yaragirijwe ibyaha byo kugerageza kugandagura umugabo wiwe igihe yarenguka muri sentare ejo ku munsi wa mbere abashikizamanza bavuze ko mary muhawiya yagerageje kwica umugabo wiwe mu kumukura ko ivyuma vyo kwa muganga vyari bibungenze ubuzima bwiwe aho yaragwariye mu bitaro vyo mu gihugu ca afurika y'epfo ku munsi mu kwezi kwa gatandatu yahagaritswe ubwa mbere ku munsi wa gatandatu n'abari mu murwi w'igihugu ujejwe kurwanya ruswa n'ibiturire bamwagiriza gucisha mu makonti mabanki y'amafaranga yaronse mu buryo butekubiri n'amategeko guhonyanga amategeko agenga ivunjwa y'amafaranga y'agaciro hamwe no kurungika amadolari y'abanyamerika ibihumbi amajana icenda ku makonti yiwe mu gihugu ca afurika y'epfo mu buryo buteye kubiri n'amategeko arahakana ivyo birego vyose yagirizwa kandi abamuburanira batangaje ko afise umugambi wo gusaba sentare nkuru y'igihugu kumurekura atanze ingwati sentare y'intango yaranse kumurekura atanze ingwati kuko abashikizamanza bavuze ko bafite amakenga ko ashobora guhunga igihugu canke agaha igiturire amasura
muri afghanistan ibisasu bibiri byaturikiye mu ntara ya kosti ku mupaka wo mu majyepfo y'icyo gihugu bihitana abasivili icumi harimo n'abana bikomeretsa abandi cumi n'umunani ibi bibaye mu gihe icyegeranyo gishya cy'umuryango w'abibumbye cyemeza ko umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda wabaye mubi cyane ku bana muri icyo gihugu kiswe akarere k'isibaniro ry'intambara ikomeye ku isi abategetsi bo muri afghanistan bavuze ko igisasu cyari giteze mu nkengero z'umuhanda cyaturikije imodoka ya gisivili kigahitana abantu icumi umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nasrat rahimi we yashinje umutwe w'abarwanyi b'abatalibani gutega icyo gisasu n'ubwo ntacyo umutwe urabivugaho ikindi gisasu cyaturikanye imodoka ya polisi muri mazar el shari mujyi mukuru w'intara ya balk umuvugizi wa polisi muri iyo ntara yabwiye ijwi rya amerika ko icyo gisasu cyakomerekeje abapolisi batandatu bashinzwe umutekano w'ibinyabiziga n'abasivili cumi na babiri ntawigambye icyo gisasu wa gatanu ushize kandi ikindi gisasu cya mine cyishe abasivili icumi gikomeretsa cumi na babiri muri iyo ntara abaturage bakomeje guhutazwa n'ingaruka z'intambara imaze imyaka cumi n'umunani
iradiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu rundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shoti wevuze ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ine na zibiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice itatu kuri facebook na youtube naho kandi murahadusanga ni kuri radiyo yacu ku rubuga ni wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ishami ry'umuryango w'abibumbye murambabarira mu gihe i geneve mu bisubizo yateraniye inama rero y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi izamara iminsi itatu igamije guhuriza hamwe inkunga y'umuryango mpuzamahanga yo kugoboka amamiliyoni y'abantu bavanywe mu byabo n'intambara ubukene itotezwa n'ibindi mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika umubare y'impunzi ugenda wiyongera mugenzi wacu vedasti ngabo yagiye mu nkambi ya rusenda mu ntara ya kivu y'amajyepfo aganira n'impunzi z'abarundi ku bintu ziteze kuri iyo nama iteraniye nyine i geneve mu busuwisi icyo nifuza nkajyayo impunzi yo mu rusenda nifuza ko bokwiga ku kibazo cya rasiyo twebwe turi ko turarunga ngaha mu nkambi ya rusenda kubera ko idolari cumi na zibiri baduhereza ni rasiyo ntoyi rwose idolari cumi na zibiri kuzikuramo agahutu ko kwambara kuzikuramo ukazikuramo utuvuta two kwisiga cyangwa akazi ko kwambika umwana ni ibintu bitugoye cyane idolari cumi na zibiri ni ukuvuga ngo naho uwo zijya twarekana n'ibyo byo akahutu k'umwana cyangwa akaratu ko kwambara ni rasiyo y'indwi zibiri wihangana nyuma y'izirindwi zibiri ni uguhangayika ni hamwe n'ubundi rero dufatirwa mu mirima y'abandi turiko turiba kumbe bibaza ngo baradufasha kumbe indya baduhereza ni nkeyi nifuza ko ni ukuri nk'abagiraneza bokwiga ku irasiyo yacu bakatwongereza n'amaburiburi basi bi- kugira ngo natwe tworoherwe ntitugire na- n'umubano mubi n'abandi bakadushaka ko basi indorari na mirongo itatu cyangwa basi ba- bi- binananira Da icyo nasaba aba bayobozi bateraniye i Geneve ni uko bogerageza bagakemura ikibazo c'indero kuko gihanze impunzi nyinshi zo mu ikambi ya Rusenda ubwa mbere nta ntebe amashuri yaruzuye ikigira kabiri abana ntibagira ibikoresho no munsi tuvugana muri uku kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ishuri uraheze amezi anatanguye mugo gushika no munsi abana benshi ntibararonswa amakaye mbwira umwana yiga atandika uwo mwana yomenyeke ingaruka mbi zica zibonekeza nuko umwana ashika mu mwaka wa gatanu wa gatandatu w'amashuri mato mato ataramenya no kwandika izina ryiwe uda- adashobora kwandika izina ry'umuvyeyi wiwe ivyo bikaba tubona yuko atabumenyi buriko bararonswa kuko abana biga atabikoresho bafise kandi biga mu buzima bubi cane biga biciye ku mapu bari abayobozi bateraniye geneve jewe nk'impunzi ndifuza ko eh, ikibazo bashobora kudukemurira ni icyerekeye amagara y'abantu biraboneka ko amagara y'abantu eh, ni karabura mu ruganda ntibacura amagara y'abantu ni vyose kuko umuntu adafise amagara ntashobora gukora ibikorwa vya misi yose rero turifuza ko aha mu nkambi ya rusenda muri iri muri mu, mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara y'amajepfo ya ya Sud Kivu ya ya, ya Kivu turifuza ko eh, budushingira ivuriro turakeneye ivuriro by'ukuri aho bari babumva ico kintu ko ari ikintu gikenewe cane kuko akavuriro dufise ngaha nakavuriro n'ukuri ataco kamariye abantu ica mbere co nta bipimo bikwiye gafise turumva ko no mu buhinga bw'ubuvuzi agaposte de sante ka- kajejwe kudumya abantu ibihumbi bitanu natwe turi abantu ibihumbi mirongo itatu ni ukuri rero bari bakwiye gushyiraho ivuriro ivuriro rimwe ibikoresho batwubakira ivuriro mu, bita, mu nkambi kugira ngo eh, tworoherwe kwivuza ni ukuvuga ikindi nacyo twifuza ko bokora ni uko mu baganga budushyiramo abarundi urabona abantu benshi ntibazi igiswahili uragenda hajya kwa muganga uri umuntu wavuye ahantu uta- utazi igiswahili udashobora kwisigura bihagora ungene umuganga yishobora gutahura muri ca giswahili ariko yaba harimo abarundi vyari ku- vyari kuba ari ibintu vyiza cane kuko twarabibonye no mu yandi makambi biriho agashamwa abarundi kugira ngo umuntu agiye kwivuza adashoboye kuvuga ca giswahili ashobore kumvikana n'umuntu avuga ururimi rumwe Eh, bariya bayobozi bateraniye i Geneve ico nifuza nifuza yuko eh, botwigira ku kibazo c'umutekano urama kuko aho duherereye nta mutekano uhari twahunze umutekano muke n'ubu aho turi umutekano muke uribonekeza mu minsi iheze haraciye eh, imigwi y'abagwanyi yitwaje ibigwanisho ica hagati mu nkambi eh, ivyo igipolisi ca kongo carabimenye frdc yarabimenye kabiri haherutswe gufatirwa inkoho zirenze zitatu mu nkambi ya rusenda zifatwa n'impunzi ubwazo zidafashwe n'abasirikare ba guverinoma ya kongo eh, badafashwe n'igipolisi ca guverinoma ya kongo kugeza aho impunzi zonyene arizo zifatiriye abaje guhungabanya umutekano ica gatatu ni uko inkambi iri ku birometero bikeya cane y'aho twahunze turi uwoshaka kutugirira nabi muri fraction de seconde yoba dushikiriye
abo rero ni bamwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Lusenda barimo kuvuga ibitekerezo byabo bumva inama iteraniye i Geneve mu Busuwisi yaganiraho mu makuru yacu y'ejo tuzabagezaho iby'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania zitegereje kuri iyo nama ibera i Geneve mu Busuwisi tuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda aho umuryango wa Madame Bayakishema Rachel ubarizwa mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda utabaza ubutegetsi ngo bufashe kumushakisha kuko iyi minsi irenga icumi irashize aburiwe irengero abe baravuga ko yagiye yitabye umuntu wagombaga kumwishyura amafaranga ntiyagaruka umunyamakuru wacu temistokle mutijima yaganiriye nabo mu muryango we maze adutegurira inkuru ikurikira yaba abo mu muryango ndetse n'abakorana na madamu biyakishema w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko babwiye ijwi rya amerika ko bamuheruka ku mugoroba w'itariki ya karindwi y'uku kwezi turimo kwa cumi n'abiri hari kuwa gatandatu ahagana mu masaa moya n'igice uwo bashakanye ngabo nziza razaro wari umaze igihe gito yimukiye mu karere ka rubavu hamwe n'abana ariko umugore agasigarira rusizi ku mpamvu z'akazi k'ubudozi no gukodesha imyenda y'abageni asanzwe ahakorera yabwiye ijwi rya amerika uko yamenye amakuru y'ibura ry'umugore we umwana babana hano mu rugo yaramutegereje aramubura ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo yatashye iryo joro bamutegereje nk'uko ataha bisanzwe ntibamubona baraduhamagara kuko bamuhamagaye kuri telefone ntiyitaba telefone ariko telefone igacamo ntayifate biza kuba ngombwa yuko bavuga ati bw'uyu muntu tumuhamagara akaba iri gucamo ariko ntayifate uko biri kose yagize ikibazo bati reka duhamagare umugabo we bahita babitumenyesha habaye nka saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo ku cyumweru tariki umunani ngabo nziza avuga ko kuva ubwo yatangiye gufatikanya n'abavandimwe be ndetse n'ab'umugore we kumushakisha bahereye ku bo bakorana amakuru yaje guhabwa n'umwe muri abo bakorana ni ay'uko umugore we yahamagawe n'umuntu wari mu modoka iri rwagati mu mujyi wa kamembe amubwira ngo nagenda amwishyure bahamagaye barambwira ati twaratahanye dufunga mu masaha ya saa moya atake ko imvura yari iri kugwa nyinshi eh, duhita dutandukana atariko uwo musoza we yahise ambwira ngo hari undi muntu wundi bari kumwe ni umumama witwa mama prince ati yenda niwe wabaza kuko niwe bakomezanyije nahise nkora ibishoboka byose kugira ngo uwo mama prince nawe numve amakuru atanga amakuru rero yampaye yahise ambwira ati yahamagawe n'inimero ntabasha guhita nsobanukirwa numvaga ijwi ari umuntu w'umudamu umuhamagaye ndamuhamagara amubwira ngo ihute nkwishyure amafaranga yawe ati cyakora nabonye yihuta ajya ku modoka ati ntabwo iyi modoka nayimenye atari kuyirukanka kuko twari mu mujyi n'imvura iri kugwa mbona umuhamagaye ari ku modoka aya makuru yose abavandimwe b'uyu mugore hamwe n'umugabo we bavuga ko bayashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ndetse na polisi y'u rwanda ngo babafashe gushakisha ikiyongera kuri ibyo ngabo nziza avuga ko telefone ngendanwa y'umugore we yagumye ku murongo ku buryo bayihamagaraga bigakunda ariko ntihagire uyitaba nawe yigira inama yo kujya ku biro bya kimwe mu bigo bishinzwe itumanaho ngo bamufashe gukurikirana aho yaba iherereye aha bamutumye icyemezo gitangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rib ngo babone kubikora iki cyemezo nubwo yagisabye haba mu magambo ndetse no mu nyandiko avuga ko ntacyo yahawe baradusubiza ngo icyari ki- gihagije ni uko twabafashe mu maraporo ati buriya twabitanze muri raporo kuva byanditse mu gitabo ati buriya turabyohereza nta kibazo ati ahubwo mugihe namwe mukomeze mukurikirana ayandi makuru yandi tujye duhanana amakuru rib nta kintu yongeye kudusubiza kugeza ubu abagize umuryango wa madamu biyakishema baravuga ko uretse kuba bahangayitse kubera kutamenya aho yaba aherereye n'ingaruka z'icyuho cye mu muryango zatangiye kuba nyinshi biraduhangayikishije cyane kuko twibaza uburyo abana bazabaho bikatuyobera mu gihe tutari twamubona twifuza ko ahantu yaba ari hose bishobotse yagaragara mu rugo ubuzima bwarahagaze cyane ko urebye yariwe moteri y'urugo ni ukuvuga ngo nanjye imbaraga nabaga mfite nazishyiraga hahandi kugira ngo turusheho ku- kugira iterambere mu rugo hariho ihungabana bitewe n'uko moteri yarahagaze bagasaba rero inzego z'ubutegetsi kubafasha uko zishoboye akaboneka bamara kuhamenya natwe ubwacu bakahatumenyesha bakamutuzanira natwe ubwacu tukamubona cyangwa yaba ari ikibazo yaba afitanye na leta nabwo bikagaragara nyine akaboneka akisobanura mu buryo bwisanzuye ariko bitagaragara nk'umuntu washimuswe mu gushaka kumenya aho dosiye yo gushakisha madamu biyakishema rachel igeze ijwi rya amerika yabajije madame marie michel umuhoza uvugira urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha hano mu rwanda adusubiza ko nka ribu bakiriye ikirego cyo kumushakisha ariko iperereza rikorwa mu ibanga mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakiriye iki kirego itariki umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka iperereza riranatangira ubu ririmo rirakorwa ntabwo rirarangira uretse ubudozi no kwambika abageni uyu biyakishema ngo nta kandi kazi yakoraga nta n'ako yigeze akora ni mu gihe umugabo we ari rwiyemezamirimo mu bijyanye n'amashanyarazi mu karere ka rubavu ibyo yagiyemo avuye mu bumotari yamazemo igihe kirekire akorera aha mu karere ka rusizi umuryango wa madame biyakishema uvuga ko nta muntu n'umwe bazi yaba yari afitanye ikibazo nawe haba mu baturanyi cyangwa se mu kazi bakavuga ko uko iminsi ihita ariko impungenge zabo ku buzima bwe zikomeza kwiyongera n'ingaruka ku muryango rugeretse ikibazo cy'abantu baburirwa irengero gikunze kumvikana hirya no hino mu rwanda inzego zishinzwe umutekano zikagaragaza ko nta makuru yabo nazo zifite icyakora hari bamwe muri bo bajya bagezwa imbere y'ubutabera izo nzego zikavuga ko amakuru y'aho baherereye aba yarabanje kugirwa ibanga ku mpamvu z'amaperereza ku byaha baba bakurikiranweho temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
tugaruke nka muri amerika aho abashingamateka batanguye impari ku kirego kuri perezida donald trump ejo ku gatatu abashingamateka bazokora itora ryo kucemeza canke kugihakana idonido y'inkuru thomas kamirindi ikirego gikubiyemo ibyaha bibiri gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nuramuka ucyemeje trump azaba abaye perezida wa gatatu mu mateka ya amerika uhamijwe ibyaha n'abadepite kizahita rero kijya muri sena igomba kumuburanisha mu kwezi kwa mbere kuza komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite irangije kwemeza ikirego mu cyumweru gishize yahise icyoherereza umutwe wose w'abadepite giherekejwe n'icyo ishinzwe inzego z'ubutasi mu magambo make ibi byegeranyo byombi bisobanura ibyaha perezida trump ashinjwa impamvu zabyo ibimenyetso n'icyo itegeko nshinga rivuga mu myanzuro yayo komite ishinzwe inzego z'ubutabera ivuga ko perezida trump yashyize inyungu ze bwite za politiki hejuru y'umutekano w'igihugu hejuru y'amatora yisanzuye kandi azira amahinyu no hejuru y'ihame ryo kugenzurana kw'inzego z'ubutegetsi bw'igihugu komite yemeza ko perezida azahagarara iti niyo mpamvu agomba kuregwa akaburanishwa kandi agakurwa ku butegetsi abadepite b'abarepuburini ishyaka rya perezida trump bo muri komite zishinzwe inzego z'ubutabera n'inzego z'ubutasi nabo boherereje umutwe w'abadepite bose imyanzuro yabo bwite bashinja bagenzi babo b'abademokarate ko bakoze amaperereza abogamye bashimangira ko nta cyaha perezida trump yakoze abasenateri nabo batangiye kwitegura urubanza rubanda bazaba barureba kuri televiziyo zabo igihe ruzaba rurimo ruba ruzaba ruyobowe na perezida w'urukiko rw'ikirenga john roberts nk'uko itegeko nshinga ribiteganya hari n'abatumirwa b'indorerezi bazaba bari mu cyumba cy'iburanisha nk'uko ikinyamakuru cnn akadomo com kibyandika nko mu iburanisha rya perezida bill clinton mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda aba batumirwa bari magana atanu na mirongo cyenda na batandatu buri musenateri yahawe impapuro za tike zo gutumira abashaka bane abatumirwa kandi barimo abadiplomate makumyabiri mu bahagarariye ibihugu byabo i washington umutwe w'abadepite wari ufite tike makumyabiri niko byari bimeze no kuri perezidansi ya repubulika white house urukiko rw'ikirenga rwahawe itike icyenda tike mirongo itanu zari iza rubanda rusanzwe izindi mirongo irindwi n'eshanu zari zigenewe abanyamakuru n'abakozi bahoraho ba sena cnn akadomo com ikeka ko no mu rubanza rwa perezida trump ntiruramuka rubaye nabwo sena ishobora gutanga tike zo gutumira abantu b'indorerezi nko mu rubanza rwa clinton mu rubanza rwa trump ni ruba umutwe w'abadepite uzashyiraho itsinda rigizwe na bamwe muri bo bazawuhagararira nk'abashinjacyaha mu rubanza muri sena nyine mu rubanza rwa clinton bari cumi na batatu perezida trump nawe azashaka abamwunganira abavoka kimwe na bill clinton nawe ashobora guhagararirwa n'itsinda rigizwe n'abanyamategeko ba white house n'abigenga abasenateri bo bazaba bahindutse urukiko rwa rubanda bita juri mu gusoza urubanza perezida w'urukiko rw'ikirenga azahamagara buri musenateri uyu avuge niba ahamya ibyaha perezida trump cyangwa niba atabimuhamya nk'uko itegeko nshinga ribiteganya bibiri bya gatatu by'abagize sena nibamuhamya byibura icyaha kimwe rukumbi azahita ava ku butegetsi asimburwa ako kanya na visi perezida we mike pence nta kujurira bibaho
thomas thomas kamirindi rero arimo adusobanurira uko birimo bigenda hano muri amerika mu gihe i geneve mu busuwisi yateraniye inama yo kureba hamwe uko impunzi n'abimukira bafashwa mu bwongereza aho haravugwa ishyirahamwe rigizwe n'abanyamategeko rigamije kunganira impunzi zisaba ubuhungiro muri icyo gihugu ariko na cyane cyane impunzi z'abarundi zahungiye mu rwanda no muri uganda iryo shyirahamwe rero ryitwa nshamaje foundation umunyamategeko paceli ndikumana yasobanuriye venuste nshimiyimana uko icyo gitekerezo cyaje kiryo cyiyumviro twakigize kuva umubyeyi wanje yitwa marguerite nshamaje kuva aho apfiriye muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwezi kw'icumi nagumye niyumvira yuko kubera ibintu byiza yari yarakoze ni umuntu yamaze ubuzima bwiwe bwose afasha abantu batishoboye impunzi yakoze muri hcr yakoze burya yarakoze muri unicef aranakora muri leta imyaka myinshi kandi imyaka yari amaze ino yarambarira ko yifuza ko twogira ikintu mugabo amagara amubana make agenda tutabihejeje gusa rero ningira ntijewe umugambi mfise n'uwo ko twoshiraho irya irya charity kugira ngo dushobore kubandanya gukora ibikorwa yamye wenyine akunda gukora tubikorere abanyagihugu bo ngaha abantu basaba ubuhungiro muri iki gihugu hama kubera mu mu ntango ubu hari ingorane z'abarundi bari hanze n'abarundi bari hanze muri afurika tugerageze tubafashe muzajya mufasha se n'izindi mpunzi cyangwa n'abarundi gusa
aha anye tuzofasha abantu bose basaba ubuhungiro muri iki gihugu benshi n'aba afganisitani ni abantu bo muri siriya ni abantu bo muri iraki nibo bagize igitigiri kinini cy'abasaba ubuhungiro ngaha nibo tuzofasha ariko se muzajya mufasha mute cyane cyane tubafasha mu byerekeye kubafasha mu mategeko ukuntu baronka abantu bababuranira yego
hari n'abandi banyafurika nabo baza basaba ubuhungiro abo se nabo murabazirikana nabo nyine tuzobafasha buriya ubwa mbere kera byari byoroshye kuko amafaranga leta yari ifite amafaranga ikwiye yo guha abababuranira ubu rero kuva haraciye nk'imyaka nk'imyaka indwi ayo mafaranga barayagabanije cyane ku buryo usanga ata bantu ataba abavoka baburanira abo banyamahanga abo basaba ubuhungiro atabagihari cyane iyi cariti rero ikifasha yuko mu byerekeye amatagisi twabonye yuko dushobora gusaba amakabine amakabine y'abavoka amakabine y'abavoka tukabaha ikintu cyemeza ko hari umuwavoka wabo ari ashobora gukorera gukorera icabiti icyo kintu tukibahaye babo baraca baca bakijyana muri tax bagaca baronka deduction ku mataxi barinda kuriha buriya bavokino hariho ababishaka mugabo bakabura amaorganisation amacabiti abaha icyo cyemezo cy'uko bakoreye bakoreye bakoreye ubusa kugira bace bariha amataxi make ubwo se nta buriganya burimo ibyo si nko gushaka ukwiba imisoro ya leta
oya ntibabibye imisoro ya leta leta yo mu bwongereza iremera cyane ko umuntu ashobora gukorera gukorera icabiti cyangwa iyi kampani igatanga amafaranga muri icabiti ushobora gutanga amafaranga cyangwa ugatanga ibikorwa ibyo rero bigatuma mudatanga imisoro minini none si impunzi z'abarundi uvuga ziri muri afurika izo zizafashwa gute impunzi rero z'abarundi ziri muri afurika twashaka kuzifasha mu bundi buryo sinzi ko wabonye amaraporo ya hcr avuga yuko impunzi z'abarundi arizo mpunzi ku isi zironga uburyo buke nk'ubu hariho umugambi dufise wo gufasha abanyeshuri bamaze imyaka badashobora kwiga amashuri yisumbuye twagira turondera amafaranga yo kubafasha kugira bige nk'aho mu rwanda i buganda bashobore kwiga niyo proje ya mbere turafise abanyeshuri bashika nka mirongo itatu turiko turarondera amafaranga kugira ngo uyu mwaka n'imiburiburi mu mwaka uza bashobore kwiga batangure kaminuza ubwo si ibyo birahagije kandi wavuze ko zigeramiwe ego ubundi buryo tugomba kurondera no gufasha abakenyezi bafise abana batonya bari mu makambi cyangwa bari mu miji mu rwanda n'i buganda kugira batangure kugira kwikorera utwabo bashobore kuronka amafaranga yo gutangura kudandaza cyangwa gukora imyuga twagomba rero kurondera amafaranga tuyabahe mugabo yitwe ko bazoheza bakayasubiza buhoro buhoro mugabo bakiyunganya bagakora utwo tuntu paceri ndikumana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika turabashimiye namwe ko mwaduteze amatwi turabifurije umugoroba mwiza mwese